Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 20 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 9 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaqfaaduu Morodaatii qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Amaaraa bakka tokko tokko keessatti tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaa ijoolleewwan daandii irra jiraachaa turan du'uun isaanii waraanni gamtaa afrikaa inni somaaliyaa keessa ture ba'uu jalqabuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sunaffeera kan dursu oduudha garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Naannoo Amaaraa godinaalee dhihaaf bahaa Amaaraa bakka tokko tokko keessatti kaleessa sa'a boodaa jalqabee tajaajilli bilbilaa addaan waan citeef firoottan isaanii hubachuu akka hin dandeenye jiraattonni ibsanii jiru. VOA'n kan dubbise jiraattonni magaalaalee Baahir Daariif Finfinnee godina Goojjam Bahaa magaalaa Dabra Maariqoosiif godina dhiha Goojjam Finoota Salaam Dambacaaf naannoo isaatti kaleessa galgalaa qabe bilbilli akka hin hojjenne mirkaneeffanneerraa jedhan torban kana walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een waa'ee nageenya isaanii maatii isaanii ka gaafatan ta'uu kan ibsan jiraattonni kun amma bilbilli waan adda citeef dhiphachuu isaanii dubbatu. dhimma isaa hojii geggeessituu itiyoo teleekoom adda fireeyyot taammaruu gama waatsaappiin deebii akka kennan gaafatamanii walga'ii boordiif biyya alaatti kan argaman ta'uu isaaniif namoonni deebii akka kennaniif kan ramadan ta'uu ibsaniiru. gama biraan godina gondar kibbaa aanaa istee magaalaa makaana yesus keessatti walitti bu'iinsa humnooti nagaa eegumsa mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti ta'een lammiiwwan nagaan ajjeefamuuf kan madaa'an illee jiraachuu maddeen hospitaalaaf jiraattonni voaf mirkaneessaniiru jiraataan magaalaa makaana yesus kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan guyyoota sadii dura walitti bu'iinsa qaamota lamaan gidduutti ta'e har'a qabbanaa'ee ooluu dubbatanii walitti dhukaasa tureen lammiiwwan nagaan afur du'uuf kanneen madaa'an illee jiraachuu ibsaniiru. koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa torbee ibsa baaseen qaama isa kamiinuu tarkaanfiin fudhatamu siiviilotaaf bu'uura misoomaa irratti fuulleffachuurraa guutummaan akka of qusatu gaafateeraa jechuudhaan asteer misgaanaa gabaasteetti.
Kan galaanitti argamu waaltaa namoonni daandii irra bulaa turan keessa jiraatan keessatti lubbuun namaa darbuu isaatii fi hedduunis dhukkubsatanii jiraachuu isaanii koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa beeksisee jira gabaasni kunis ittaanee dhiyaata dabalataan.
magaalaa finfinnee waaltaa kanneen daandii irra bulaniif namoonni gargaarsa hin qabaanne keessa jiraatan kan galaan jiru keessatti namoonni sadii du'uu isaaniif kanneen dhibba tokkoof sagaltama ta'an immoo dhukkubsatanii wal'aanamaa jiraachuu koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira daayireektara qorannoo qajeelcha hordoffii naannoo kan koomishinichaa akka ta'an aadde salaamaawit girmaay vof akka ibsanitti. Waaltaan sun meeshaalee tajaajila bu'uuraaf tajaajila biroo waan hin qabaanneef sababaa kanaan namoonni achi keessa jiraatan rakkoo nageenyaa adda addaaf saaxilamaniiru jedhan. Daayireektarittiin kun akka ibsanitti kaan isaanii fedha isaanii malee achi keessa akka tursiisaman koomishinichaaf gabaasaniiru jedhan. Yeroo ammaa waaltaan kun namoota daandii irra jiraatan kuma tokkoof dhibba shanitti hedaman keessummeessa ka jedhan aadde salaamaawit girmaay mootummaan mirga isaanii bu'uuraa akka kabajuuf gaafataniiru koomishinariin koomishinichaa daani'eel baqqala kaleessa ergaa dabarsaniin dhimmi ijoollee daandii irra bulaniif lammiiwwan mana jireenyaa hin qabaanne furmaata waariinsa qabu akka isa barbaachisu cimsanii dubbataniiru.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa hokkorri qawwee kan biyyoottan Afrikaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalcha hawaasa addunyaa akka isa barbaachisu walga'ii kan mootummoota gamtoomanii irratti ergaa dabarsaniin beeksisanii jiru. Oduun kunis ittaanee isinii dhiyaata.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoozaa hawaasni addunyaa. gamtaan afrikaa ardii kana irratti jijjiirama heera mootummaa faallessuuf taasifamutti duuluuf tattaaffii inni godhu akka deeggaru kibxata kaleessaa gaafataniiru Ibsi kun kan kenname ji'a darbee pireezidaantii Alii Boongoo marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga labsame daqiiqaa muraasa booda yeroo aangawoonni waraanaa ba'iin filannoo gaaboon haqamuusaa ibsuudhaan aangoo qabatanitti ture. Baatii adoolessaa bara 2023 keessa miseensonni waardiyyaa pireezidaantii Niijer pireezidaantii Mohaammed Baazoom masaraa isaanii keessatti hidhanii televezyiyoona biyyoolessaa irratti mul'achuudhaan haala nageenya hammaataa dhufeef bulchiinsa gaarii hin taane xumuruuf aangoo qabachaa jirra jedhan. Raamaafoosaan gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin qabeenyaan Afrikaa kan warra Afrikaa ta'uusaaf ardittiin guddina misooma industirii biyyoota badhaadhaniif jecha ba'aa baachuu itti fufuushee cimsanii dubbataniiru. Biyyoota dureeyyii kaabaarraa deggersa maallaqaaf dippiloomaasii akka argatan waamicha taasisaniin Raamaafoosaan dubartoonni hedduun caasaa murtee addunyaa keessatti walqixa akka hirmaatan humna argachuu akka qabanis dabalanii dubbataniiru.
Pireezidaantiin biyya Ruwaandaa Pool Kaagaamee seera dheeraffannaa aangoo erga haqanii booda Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo irraa qeeqni isaan irratti dhiyaachaa jirus marsaa afuruffaadhaa fi pireezidaantummaadhaa fi akka dorgomanii beeksisanii jiru. Wanti biyyoottan lixaa jedhan dhimma koomitii jechuudhaan barruu afaan Faransaayiin qophaa'u irratti kan aangoo pireezidaantummaatiif akka dorgoman kan ibsan Pool Kaagaameen. bara kuma lama jalqabee pireezidaantii ruwaandaa ta'uudhaan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u bara kuma lamaaf kudha torba filannoo biyyaalessaa taasifameen dhibbeentaa sagaltamii saddeetiin akka mo'an ibsanii turan. Hanga'oonni biyyoottan Afrikaa yeroo aangoo irra turan yommuu dheereffachaa jiran kanatti jarreen keessaa tokko kan ta'an pool kaagaameen namni waggaa 65 yeroo ammaa jechuudha. amma bara kuma lamaa fi soddomii afuriitti aangoo irra akka turanu yaadamee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo sirni heera biyya Niijeer keessaa bakka isaatti akka deebi'u akkasumas immoo rakkooleen gama kamiinuu biyyoottan biyya sana muudatanii jiran bira akka dhaabbattu pireezidaantiin biyya Naajeeriyaa beeksisanii jiru oduun kun bal'inaan itti aansee dhiyaata.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoozaa hawaasni addunyaa gamtaan Afrikaa ardii kanarratti jijjiirama heera mootummaa faallessuuf taasifamutti duuluuf tattaaffiin inni godhu akka deeggaru kibxata kaleessaa gaafataniiru. Ibsi kun kan kenname ji'a darbe pireezidaantii Alii Boongoo marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga.
Amma gara oduu biraatti darbinaa hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaatiin uumameen liqiin chaayinaan Afrikaadhaa fi kennitu waggoottan kurnan darban keessatti akka gadi bu'aa dhufaa deemu ibsamee jira. Chaayinaan ofii isheetiif iyyuu rakkoo gama adda addaa ishee mudate keessa akka isaa wajjiniin hojjechaa jirtudha. Qorannoon dhiyeenya kana bahe ibsu itti aansee dhiyaata gabaasni kun bal'inaan.
ragaan yuunivarsiitii boostan kan gloobaal chaayinaa inisheetiivii jedhu akka mul'isutti liqaan chaayinaan afrikaadhaaf kennitu kurna lama keessatti akkaan gad cabuusaa beeksisee jira kunis ka beejing kurna tokkoof caasaa ardittii keessaaf kennaa turteerraa fagaachuu ishee mul'isa liqaan kun gad cabuun innaa biyyootiin afrikaa hedduun rakkoo liqaa waliin qabsaa'aa jiranitti dinagdeen chaayinaa ofiisaayyuu danqaan isa mudatee jira. afrikaan daandii gurguddaa ijaaruuf kaka'umsa jiru laalchisee qiyyaafata pireezidaantii chaayinaa kan shii jiinpiing taatee turteetti tilmaamni galmee yuunivarsiitii boostan kan liqaa chaayinaan afrikaaf kenniturraa argame akka mul'isutti warreen chaayinaa bara 2000 hanga bara 2022 tti afrikaadhaaf doolaara biliyoona 100 biliyoona 70 liqeessaniiru. garuu bara 2016 liqaan kennamu akkaan gaccabee jira waggaa darbe liqiiwwan sagaliif walumaa gala doolaara miliyoona 900 miliyoona 94 kennamuuf walii galame erga bara 2004 as isa gadaanaadha mootummoonni afrikaa pirojektoota liqiif bu'uuraalee misoomaa chaayinaa baay'inaan simataniiru garuu qeeqxonni biyyootii gama dhiyaa beejing biyyoota hiyyeeyyii liqaa itti fufiinsa hin qabne keessa seensistee jechuun qeeqan zaambiyaan ka chaayinaarraa maallaqa guddaa liqeeffattu yoo taatu dhuma bara 2020 yeroo rakkoon fayyaa addunyaa mudate keessatti biyya afrikaa jalqabaa liqaa ofirraa baasuu dadhabde taatee jirti gaanaa keeniyaaf itiyoophiyaa dabalatee mootummoonni biroonis rakkachaa jiru chaayinaan immoo biyyattii keessatti rakkoo mataa isheetu isee mudataa jira industirii qabeenyaa murteessaa ta'e sharafni maallaqaa dadhabaa jiruuf fedhiin addunyaan meeshaalee oomishamaniif qabu sadarkaa yaaddessaa ta'ee innaa jiru kanatti warri imaammata baasan guddina jiru deebisanii dammaqsuuf rakkachaa jiru haa ta'u malee liqiin hir'achuunsaa hirmaannaa chaayinaan afrikaa keessatti qabdu xumura jechuu miti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti kaleessa kan haasaa taasisanii pireezidaantii yuunaayitid isteet joo baayidanii hoggansi biyya isaanii rakkina addunyaa caalaa jabaa ta'aa jirus kanaaf furmaata kennuudhaaf imaammanni fi imaammanni inni qabu fala waan ta'uu danda'uudha jechuudhaan dubbatanii jiranu. Akkuma bara darbee baranas dubbii isaanii keessatti joo baayidanii waa'ee walwaraansa raashiyaatii fi yuukireen irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasni kun akka ittaanutti isin dhiyaata kan qopheessite paastii widaa kusaaraati. Ittaan isin dhiyaata waliin haa hordofnu.
Pireezidaanti Baayiden yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti haasaa kaleessa dhageessisaniin addunyaan akka Yuukireeniin deeggaru gaaffii isaanii irra deebi'anii dhiyeessaniiru.
If we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected? If we allow Ukraine to be carved up, weeraraa gammachiisuudhaaf jecha qajeeltoowwan ijoo chaartara mootummoota gamtoomanii yoo dhiifne biyyoonni miseensa ta'an kamiyyuu eegumsa akka qabaniif ofitti amanamummaan itti dhaga'amuu danda'a. yuukireen akka bocamtu yoo heeyyamne walabummaan saba kamiyyuu nageenya ni qabaata.
baayiden fuula dhaabbata addunyaa duraa dhaabbachuudhaan yommuu waa'ee yuukireen dubbatan inni baranaa isa lammaffaati. Dhimmoottan biroo irra caalaa dhimmi Yuukireenii wiirtuu walga'ichaa qabatee kan turedha. Waggaa darbee biyyoottan harki caalaan ibsa weerara raashaa balaaleffatu deeggaranii hammi tokko immoo sababa wal waraansichaatiin gatiin boba'aatii fi nyaataa akka dabaluu danda'u sodaa qaban ibsanii turan. Yeroo ammaa biyyoottan Giloobal Saawus jedhamanii beekaman kan Afrikaa, Laatiin Ameerikaa, Kaaribiyaatii fi Eeshiyaa. Akka mariin nageenyaa Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamu akka gaafatan taasisee jira. Luwiis Inaasiyoo Laadaa Silvaa pireezidaantiin biyya Biraaziil haasaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisan dhimma kana kan ilaallatudha.
Nageenya mirkaneessuun ammam akka ulfaataa ta'e salphifnee ilaaluu hin qabnu. Falli marii irratti hin hundoofne dhuma argachuu hin danda'u. Mariidhaaf akka bakki kennamuufii qabu irra deddeebi'ee ibseen jira.
Erga warra waraansii biyya isaaniitii fi Raashaa jalqabee asii yeroo jalqabaatii fi kan kallattiidhaan walga'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaatanii Viloodomir Zeleniskii pireezidaantiin Yuukireen gama isaaniitiin yaada isaanii dhiyeeffataniiru.
And it is a clear Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for Raashaan daangaa humnaan qabatte irratti fudhatama argachuudhaaf addunyaa irratti hanqina nyaataa uumuudhaan akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiraachuun ishee waan ifa ta'edha.
Hooggantoota biyyoottan mana maree nageenyaa keessatti miseensota dhaabbataa ta'an keessaa kan yaa'ii baranaa irratti hirmaatan joo baayiden qofa. Hooggantoonni chaayinaa, Raashaa, Firaansii fi Yuunaayitid Kiingidam waan hin hirmaanneef. Pireezidaanti baayiden haasaa isaanii kaleessaa keessatti rakkina biroo kan yeroo ammaa addunyaa muudatee jiru irratti qabeenya fayyadamuun akka barbaachisu ibsanii jiru. Waa'ee jijjiirama qilleensaati.
Record-breaking heat waves in the United States and China, wildfires ravaging North America and Southern Europe, a fifth year of drought in the Horn of Africa.
Dambalii ho'aa kanaan dura mul'atee hin beekne Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa keessatti mul'ateera. Abiddi bosona Ameerikaa kaabaa fi kibba awurooppaa balleessaa jira gaanfa afriikaa keessatti hongee waggaa shanaffaa isaa keessa jira liibiyaa keessatti lolaan haala nama gaddisiisuun lubbuu namoottan kumaan lakkaa'amanii galaafateera kanneen walitti qabuudhaan yommuu ilaallu yoo boba'aa lafa keessaa ba'utti fayyadamuu hir'isuu hin dandeenye haalli qilleensa addunyaa keenyaa maal akka fakkaachuu danda'u waan nutti himudha.
Yemmuu namoottan kumaan lakkaawamanu hiriiruudhaan akka bulchiinsi baayidenii boba'aa lafa keessaa ba'u fayyadamuu dhiisu gaafachaa jiran kanatti kana caalaan akka hojjetamuu qabu barbaadu rogeeyyonni.
Hayyee amma gara Afrikaatti deebina humni naga kabachiistota gamtaa Afrikaa kan erga bara 2007 kaasee Somaaliyaa keessa jiru jalqaba bara 2024 kaasee biyyattii keessaa akka ba'u ibsamee jira. Hojii nageenya kana kan kabachiisuu itti fudhatee itti fufuudhoo mootummaa biyyattiiti. Gabaasa Mahammad Sheek Nuurii Maqaadishoo irraa qopheesse jaallannee gammadaa akka ittaanutti qopheessitee jirti waliin caqasu.
humni nagaa eegsisu kan gamtaa afriikaa waggoota 16f dhaabbilee mootummaa fi lafa soomaaliyaa kibbaaf giddugaleessaa eegaa eega ture booda bara 2022 irraa eegalee ergama ce'umsaa kan gamtaa afriikaa jedhamuun moggaafame soomaaliyaa keessaa bahuu eegaleera kunis humnootii soomaaliyaatu hanga xumura bara 2024tti isaaniin bakka bu'uuf jira jedhamee waan eegamuuf ta'uun beekameera. jeewa xabajjii keessa loltoonni gamtaa afrikaa kuma lama ta'an kan soomaaliyaadhaa baafaman yoo ta'u buufataalee hojiin gara fuula duraa keessatti gaggeeffamu ja'a gara humnootii biyyoolessaa kan soomaaliyaatti dabarsaniiru marsaan ittaanu kan amma adeemsifamaa jiru keessatti dhuma baatii fulbaana kanatti loltoonni kuma sadii ka biroon soomaaliyaa gadhiisanii ba'u jedhamee eegama. ajajaan humnootii gamtaa afrikaa kanaa leetanaa jeneraal saam okiiding akka jedhanitti. lakkoofsa isaanii hanqisuun kun suuta suutaan kan ture yoo ta'u kunis gama nageenyaan qaawwaan akka hin uumamne gochuufi jedhaniiru.
It is not one move. If it was a one move, then we would say no, things are going to be bad.
Sochiin jiru tokkoon miti. Osoo sochii tokko ta'e lakki haalli hammaatuuf jira jenna ture. Inni kun garuu tarkaanfii tartiibaan gaggeeffamuu fi sirna qabudha.
waraanni biyyoolessa soomaaliyaa humnooti gamtaa afrikaa bakka bu'uuf haaldureen lama guutamuu fi qophii ta'uu qabu jedhu daayirektarri eejinsii odeeffannoof nageenya biyyoolessaa soomaaliyaa duraanii abdurrahamaan mahammud turayaare.
The first condition is that Somalia forces must be provided with the same level of assets and equipment as admin.
Haalli jalqabaa humnoonni Somaaliyaa qabeenyaa fi meeshaaleen sadarkaa humnooti gamtaa Afrikaa waliin walgitu akka argatan kan jedhu yoo ta'u, lammaffaan immoo uggurri meeshaa waraanaa tokkummaan mootummootaan Somaaliyaa irra kaa'ame kaafamuu qaba.
humnoonni soomaaliyaa akka waan meeshaa hin qabneetti yoo ilaalamanis dandeettii isaan irratti amantaa akka qaban daayirektarri koominikeeshinii kan ministeera raayyaa ittisaa soomaaliyaa ibraahim hasan haajii dubbataniiru.
As you may well know, Somali forces have occupied the forward operating bases vacated by ATMIS.
Akkuma sirriitti beektani humnoonni Soomaaliyaa maadhee hojii gara fuulduraa humni gamtaa Afrikaa gadhiisee ba'e dhuunfataniiru. Maadhee kanas to'achuu akka danda'an ni amanama.
Xiinxalaa siyaasaa fi gorsaa pireezidaantii Soomaaliyaa duraanii Hassan Sheeh humnootiin gamtaa Afrikaa guutummaatti erga bahanii booda Soomaaliyaa of dandeesse arguun barbaadaa jedhu.
Midowga Afrika.
The African Union has long been providing assistance to the country and its people. And when they withdraw from Somalia.
Gamtaan Afrikaa yeroo dheeraaf Soomaaliyaa fi uummata isheef gargaarsa gochaa kan ture yoo ta'u, yeroo Soomaaliyaa keessaa ba'u uummanni Somaalee dhimma ofii isaatiif itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Maallaqa biyya alaa caalaa mootummaa biyyoolessaa ijaaruu fi isa waliin tokko ta'uun humna eegumsaa fi qabeenya Soomaaliyaa mirkaneessuun ni barbaachisa.
humni nagaa eegsisu kan gamtaa afrikaa bara 2007 irraa eegalee soomaaliyaa keessa kan ture yoo ta'u mootummaa soomaaliyaa loltoota alshabaab irraa ittisuuf deeggarsa kennaa ture Kun ta'us garuu gareen kun magaalota gandootaa fi naannoo fagoo qabachuu itti fufee waan jiruuf jecha waraanni Alshabaab waliin gaggeeffamu hin xumuramne.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa roobiitti ceenaa diree dimookiraasiiti. Gareen komishinii mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbiinsa mirga namoomaa Itiyoophiyaa irratti qorannoo geggeessaa ture. Wiixata darbee Jeeneevaa irraa ibsa kenneen rakkoon nageenyaa Itiyoophiyaa keessa jiru ammayyuu itti fufee akka jiru ibsee jira. Mariin nageenyaa yookaan waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa keessatti mallatteeffame sagalee meeshaa waraanaa xinnoo akka hin dhaga'amne godheera malee nageenya waariyaa Tigraayin dabalatee. gabatee nageenya waariyaa qabeessa ta'e akka hin buusnedha kan gabaasni kun dubbatu Mitikuu Fiqaaduu haala kana irratti gabaasa qophaa'ee dabalataan isinii dhiyeessa.
Gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisaa ture wiixata darbe kana ifoomseera. Qorannichi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofee akka gaggeeffamu kan taasifame yommuu ta'u, kana duras gabaasa qorannoo tokko komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasee ture. Gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni alana sadaasa lama bara kuma lamaaf digdamii lama waliigalteen Piriitooriyaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame sagalee waraanaa yookaan qawwee callisiisuus erga mallattaa'ee waggaa fixuuf kan deemu nageenya hunda galeessa ta'e fiduu hin dandeenye kunis mootummaan federaalaa waadaawwan mirga namoomaa haqa ce'umsaa fi daangaa kabachiisuu hojiitti hiikuu dadhabuudhaan wallabdeen naannoo tigraay keessa jiru ammayyuu osoo hin furamiin jira rakkoon nageenyaa kunis yeroo ammaa guutummaa biyyattii haala dhuunfachuu danda'uun babal'achaa dhufuun keessumaa naannoo amaaraa oromiyaa fi naannoowwan biroo keessatti haala yaaddessaarra jiras jala gabaasichi garee ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan itoophiyaatti qorannoo gaggeessan kan hoogganan mohaammed chaandee jeenevaatti ibsa kennaniin qorannoo kanaan waraana kaaba itoophiyaa keessaa hordofee ajjeechaawwan jumlaa humnaan gudeeddii beela manneen barnootaa fi yaalaa mancaasuu humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaan jumlaa jiraachuu mirkaneeffanneerra yakkoonni waraanaa fi namoomaas raawwatamaniiru jedhaniiru. jeequmsoonni itoophiyaa keessaa amma gara biyyaalessaatti guddataa jiru kan jedhan mohaammed chaande jeequmsoota tigraay fi oromiyaa keessaa amma immoo gara naannoo amaaraatti babal'achuun isaa sadarkaa yaaddessaarras jira jedhan itti dabaluunis haalota rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa fi amaaraa keessatti waan yeroo qorannoo kanatti arganne jedhan mohaammed chaande yommuu ibsan.
in oromia one of the regions we uncovered an ongoing pattern by government forces of arrest detention. and torture of civilians, in particular men and boys, accused of links with the Oromo Liberation Army.
Akkas jedhu naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhu humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhuu fi dararaa irratti raawwatu keessumaa warra dhiirotaa irratti akkasumas ajjechaa seeraan alaa fi hookkara saalquunnamtii dubartootaa fi shamarran irratti raawwatu naannoo Amaaraa bara kana ji'a hagayyaa irraa kaasee. humnoota mootummaa fi milishoota maallaqaan deeggaraman gidduutti walitti bu'iinsi jiru hammaatee kan jiruu fi yeroo ammaas meeshaa waraanaa gurguddaa kaasuun wal waraanaa jiru gama mootummaan yoo xiqqaate haleellaan diroonii tokko raawwatameera kana malees namoota baay'inaan hidhuu fi ajjechaan murtii malee fudhatamuun itti fufee jira gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo isaa amma baase keessatti namoonni kuma kudhan ta'an. humnaan gudeeddii fi jeequmsoota saalquunnamtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaa fi shamarran ta'uu ifoomseera erguma ji'a sadaasaa waliigalteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuus dabalee hima akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa humnoota mootummaa eertiraa fi humnoota milishaa garaagaraan raawwatamaniiru jedha warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera miseensa ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan taate raarkaa komaraswaamii akkas jechuun ibsiti.
What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians.
Wanti barbaachisu waliigaltee nagaa hunda galeessa kan lammiilee Itoophiyaa hundaa hirmaachiseedha. Haalli naannoo Amaaraa keessa jiru baay'ee nu yaaddessa. Adeemsi itti gaafatamummaa itti fufiinsa qabu jiraachuu dhiisuu isaattis yaaddoo qabna. Akka qorannoo keenyaatti humnoonni Eertiraa keessumaa hookkara saalaa irratti hirmaatan keessumaa naannoo daangaa irratti gocha hammeenyaa hamaa raawwataniif akka itti gaafataman waan taasisuuf abdachiisu tokkollee jiraachuu dhabuun nu yaaddessa.
qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma itoophiyaa irratti qorachaa ture jeenevaatti ifoomse keessatti lammiileen biyyattii mootummaarraas ta'e komishinii mirga namoomaa itoophiyaarra haqa argachuuf amantaa akka hin qabne eerameera garee ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan ta'e istiiven raatner sarbamiinsi seeraan alaa itti fufee jiru hagam hamaa akka ta'e himannaawwan amanamoo qabna humnaan buqqifamuu hookkara saalaa koorniyaa irratti hundaa'e akkasumas gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne ugguruufaa kan dabalatudha jedhan mootummaan lammiilee isaaf eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaachuu haala ittaanuun ibseera.
to carry out its legal obligations to protect its own citizens.
Akka ilaalcha keenyaatti Itoophiyaan lammiilee ishee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa humnoota waraanaa biyya alaatiin akkasumas milishootaan irratti raawwatamu irraa eeguu fi dirqama seeraa raawwachuu qabdu bahachuu dadhabuu isheetiif nuti ragaadha. Kunis argannoo nuti baay'ee cimaa ta'e arganne jennuudha. Sababni isaas mootummaan uummata isaatiif eegumsa taasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
gabaasa qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii amma qabatee ba'een waliigalteen piriitooriyaa yeroo sanatti nagaa fiduuf abdiin irra kaa'amus sagalee meeshaa waraanaa callisiisullee naannoo tigraay dabalatee itiyoophiyaa keessatti nageenyi hunda galeessa ta'e dhufuu hin dandeenyee jedha haalli nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtus yaaddessaa ta'uu fi sarbamiinsi mirga namoomaa bakkoota baay'ee keessa jiraachuus ifoomseera mootummaan itiyoophiyaa waliigaltee piriitooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana yommuu gareen ogeessota Komishinichaa gaggeessutti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiifnee jala gabaasichi dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan ifatti deebiin kenname hin jiru yommuu sagantaa kana qopheessinuttis gama mootummaan yaada isaanii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne garuu immoo Itoophiyaan gareen ogeeyyii komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan dura gabaasa isaa isa jalqabaa dhiyeessa irratti gabaasa kaayyoon isaa irraa kaate kan ogummaan itti hanqatuu fi gamtokkeedha jettee kufaa taasiftee ture yeroo filannoon ogeessota garee komishinichaa gaggeeffamuuf jiruttis bakka bu'aan Itoophiyaa Jeenevaa yeroo sana fuula tiwutarii isaanii irratti barreeffama barreessaniin Itoophiyaan kufaa taasifteetti miseensonni mana maree gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanis miseensota garee komishinichaa kan hojii siyaasaa kana akka hin filanne jedhanii ture.
Televiiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digirii West irratti lakkoobsa addaa kan sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 kan Somaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtutti gisti gamme piroodiisariin keenya nugusuu taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.
Thank you.